Ijwi ry'Amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema amakuru yacu turayahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi haravugwa kwima impushya zo gukora ibitaramo ku baririmbyi babiri b'ibyamamare barimo umunyarwanda israel mbonyi uzwi mu ndirimbo zo guhimbaza imana n'umurundi jean pierre nimbona uzwi nka kidumu ibyo bitaramo byari biteganijwe hagati mu kwezi kwa munani ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru Ibiteramo vyasibijwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano vyari vyitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afurika y'ubuseruko vyari bitegekanijwe ko ivyo biteramo bizomara iminsi itatu kuva itariki cumi na zitatu gushika kuri cumi na zitanu z'uku kwezi k'umunani vyobereye hagati mu gisagara ca bujumbura ku ishuri rya nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira k'uburundi mw'itangazo ry'ubwo bushikiranganji bwagize buti umuririmbyi israel mbonyi yategura ibiteramo vyobereye mu burundi ntibizoba ntazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha ubwo bushikiranganji bwerekanye n'abandi bokwitavye ivyo biteramo babuze uruhusha ni nk'uwitwa itayiwacu bruce azwi cyane nka bruce melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa wihoreye jean bosco mustapha akina mu gakino kitwa papa sava yiyita ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda umushikiranganji w'intwaro y'agati n'umutekano gervain derakobuca mu nama yagirishije kuwa kane ba burumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo hari ibintu bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano wari abantu baje gukubita umuziki bavuye i rwanda nawe tuzemerera yuko aza gukubita umuziki burundu avuye i rwanda biyugaranye ngo atuzanire akaramaraye twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavugabutumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kubikorera iwacu wapi uwundi nawe yabwiye ijwi ry'amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni jean pierre nimbona batazira kidumu umuririmbyi w'umurundi abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo ibiteramo bokwitabiriye byateguwe n'ikigo akeza creation giteza imbere imico n'akaranga valante kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi ko ivyo biteramo vyasivye yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi icumi ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure twashatse kumenya neza icinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari uwundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene n'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka murumva rero ko uwo mutambukanyi ari we leta yashize imbere kurusha akeza creation harimwo izindi nyungu kumbure z'uwo mutambukanyi kuko afise umugabo akomeye muri leta uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa akeza creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimwo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye ubwo buyobozi buvuga ko bwoba buhahombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari wegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka ijwi ry'amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi israel mbonyi kugira ngo agire ico abivuze ko ariko twamukenye ico bikoze yari yanditse ku rubuga rw'uyu rwa twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i bujumbura jean pierre nimbona batazira kidumu wewe yavuganye n'ijwi ry'amerika ari nayirobi muri kenya yagize ati ndababaye kubona nankigwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje simoni ico bampoye ariko nta kundi nari nzi ko nzobica bigacika twe na mbonyi ku rundi ruhande ariko ibiteramo vy'uyu muririmbyi israel mbonyi afise abavyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya kivu y'amajepfo mu buseruko bwa kongo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu burundi basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki cumi na zitatu arizo baburiye ko ababo barenga ijana na mirongo itandatu biciwe mu gatumba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane umwe muri bo yabibwiye ijwi ry'amerika ku izina ry'abacitse ku icumu ico gihe nk'umuryango w'abacikacumu buri mwaka dutanga itangazo dusaba umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori imyidagaduro ibitaramo ibyo ari byo byose nk'eretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka naho biri uko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu burundi yabwiye ijwi ry'amerika ko indirimbo zihuza abaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye vyari bimaze igihe bidacana uwaka yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'abanyarwanda ari iya politike asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda twoshigikigwa ibiro vyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intora hagati n'umutekano vyatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubirwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika mu rwanda amashuri y'incuke n'abanza kugeza mu mwaka wa gatatu azatangira ku wa mbere tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani ni icyemezo gikurikira ikurwaho rya gahunda ya guma mu rugo yari yarashyiriweho umujyi wa kigali n'utundi turere umunani ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboye itangazo rya minisiteri y'uburezi ryasohotse nyuma y'aho inama y'abaminisitiri imaze kwemeza ko gahunda ya guma mu rugo yari imaze iminsi cumi n'itanu irangiye byavugaga ko abanyeshuri bazatangira ari abo mu mashuri y'incuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza iyi minisiteri itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge mirongo itanu n'ibiri yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo guhera ku itariki makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa karindwi itariki izakurirwaho ntiramenyekana minisitiri gatabazi jean marie vianney uyobora minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge ya guma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi ku bana bo muri pirimeri ikiburamwaka na pirimeri kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu muri iyo mirenge y'iguma mu rugo nabo bazatangira kwiga ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo ariko ibyo ntabwo ntabwo ari bishya n'ubushize igihe gisagara na za huye zari ziri muri guma mu rugo abana barigaga kubera ko abana ni batoya hafi ya bose bari hasi y'imyaka icumi icyenda kuma icumi n'icyenda kumanura icya kabiri ni bakeya abarimu ni bakeya nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana bato buriya ntabwo ari mu barwara benshi umubyeyi wavuganye n'ijwi rya amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo minisiteri y'uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe ahubwo nyuma nzi ko ari kwa cyenda sinumva ko ari ubu kwa munani ntabwo twari twiteguye buriya twitegura ku kwa cyenda kuko twari dusanzwe tuzi byatugora bari ibibazo kubera ko akazi kose karahagaze kahaguma mu rugo ari uwakoraga ntari kubona aho akora ari n'uwari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biradutunga nyine kubera ko twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora none niba utabizi bakaba bazatangira ku itariki ebyiri n'ejo bundi ku wa mbere ubwo se uzababashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa oya buriya nzabanza nidefande muri bikeya kuba babitubwiye tuzabyifasha nk'uko dushoboye nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru minisiteri y'ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri mu ngatarisisi yumvikanye asaba abanyarwanda kuguma kwitwara ntabwo kovide wayigabanya ngo uyikureho mu minsi cumi n'itanu ushaka ko kovide wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba nibura munsi hagati guhera kuri makumyabiri n'itanu kugeza kuri mirongo ine n'itanu ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi kuko si indwara yonyine n'ubuzima bundi birakeneye kubaho ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu harimo byinshi bitarafungurwa n'ibifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashize nimugende mukora ibyo mugomba gukora hagomba kubamo ubwo bufatanye bw'abantu hagati y'inzego yaba leta yaba abaturage yaba n'inzego z'umutekano cyangwa n'izindi zikora enforcement nka polisi kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri kigali no mu turere umunani twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero utubari ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa n'aho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura naho rero ntimugacikwe ejo ejo ejo
ejo ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nanjye nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ni ikiganiro mukurikira mu masaha nk'aya gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbagezeho iki kiganiro nitwa nicole gira neza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
zimwe mu mpamvu zituma umusore n'umukobwa basiga iwabo bagahitamo kubana nk'umugore n'umugabo harimo no kuba bakwagura umuryango bakabyara abana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku kuboneza urubyaro ariko twibanda ku buryo bukoreshwa n'abagabo mu kuboneza urubyaro ubusanzwe hari uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo ibice bibiri by'ingenzi hari uburyo bukoresha imisemburo nk'ibinini ndetse n'inshinge hakaba n'ubudakoresha imisemburo uburyo bukoresha imisemburo usanga aribwo bwitabirwa cyane kuko bwizewe ku gipimo cyo hejuru kurenza ubudakoresha imisemburo imyumvire y'abagore n'abagabo ku bijyanye no kuba abagabo baboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu abagabo n'abagore twaganiriye dutegura iki kiganiro ejo babifiteho imyumvire itandukanye mu bitekerezo twegeranyirijwe na mugenzi wacu noel manishimwe by'abaturage bo mu bice by'imirenge ya rwinkwavu mu karere ka kayonza ndetse no mu karere ka kirehe hari abagore bavuga ko byaba ari byiza umugabo aboneje urubyaro kuko yaba aruhuye umugore hakaba n'abandi ariko bumva ko ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ari amahano
ntabwo nabyemera none se twabyaye nk'abana babiri cyangwa batatu bakaramuka bapfuye ubwo ntazishumbushi none kandi wenda ndacyari mutoya ninjya gushaka undi mugabo urasanga y'amakimbirane n'ubundi araje niyo mpamvu rero njye ntakwemeza ko umugabo wanjye ajya kuboneza nyine nanjye nabyemera akaboneza ndetse by'abagore ukuntu natwe tuvunika reka rero nkubwire kuboneza urumva ni amahirwe kimwe n'ibindi ngewe rwose kubera nabonye umugabo waboneje bakamuca umutsi ntabwo nakwemera ko umugabo wanjye aboneza ninjye wabikora ngiye ku giti cyanjye abyemeye byaba ari byiza ariko hari ubwo atabyemera kuko numva nanjye byaba nanjye yaba amfashije nko kuboneza nyine nk'uko wenda mboneza nanjye nawe akaba anyakiyeho wapi ntabwo ibyo byabaho hari igihe nyine mwabyara wenda nk'abana nka babiri akarufungisha burundu abana bakaba baragucitse ubusa abandi wabakura he nawe ntiyabyemera rwose ubwo mwarabyaye nk'akana kamwe agafungisha burundu wa wundi akagucika byagenda ntabwo nakemera ko umugabo wanjye yikonesha rwose kandi nshaka kubyara reka reka reka mfite uburenganzira bwo kugenda nkiteza urushinge rw'imyaka itanu noneho ya myaka itanu yashira yenda nimba n'ababyeyi na ba bandi babiri cyangwa batatu imana aribo yangeneye nkacira kuri abo ngabo ariko nta burenganzira umugabo afite bwo kujya kwikonesha bivanye n'ubwumvikane bw'umugabo wanjye namureka ku bwumvikane bwacu twese numva ntacyo bitwaye akifungisha burundu kubera kugira ngo tubashe gushyikira iterambere ryo twifuje
barakoze aba bagore mu karere ka kayonza na kirehe ku rundi ruhande hari n'abagabo bumvikana nk'abamaganira kure ibyo kuboneza urubyaro kuri bo hakoreshejwe uburyo bwo kwifungisha burundu buzwi nka vasectomy bamwe baravuga bati ni ukubaca umutsi icyakora hari n'abandi bavuga rwose ko ntacyo bitwaye ndetse ko bo bifuza kuba baboneza urubyaro muri ubwo buryo reka tubumve nabo
urundi akaraka ni icyaki ariko cyarumva imana yakikubabarira koko ndaboneje umugwanyi nca inyuma arabyaye usoma namurenganye ubundi ubu cyo kora cyo wenda we yaraboneje atazongera akabyara ntarebe azi ko mboneje babana kubabyanye bagapfa byagenda ntabwo nabyemera rwose bose babidukangura akavuga ati mose ukwiye kwifungisha njye nabikora byose bakabikemura rimwe icya mbere nuko nzakora akazi ariko nta bana ngewe numva izisangire abakobwa n'abahungu ndabafite ngiye ko baguca umutsi nawe uri umuntu w'umugabo kugira ngo uzaguca umutsi byiteka ku iteka umuntu afite imyaka wenda mirongo itatu ufite mirongo itatu afite wenda mirongo itatu nawe se mirongo itatu baguca umutsi imyaka mirongo ine kuri y'ababyara b'abagabo na mirongo itanu uzabaho gutyo gutyo gutyo ubaho nta wundi mwana uzakenera kuba wanabyara guca umutsi ntabwo mbyemera Iyo uramutse uciye umutsi se abana banjye mfite bose bagapfa nasigarana iki nazongera kubyara se ubwo byari burundu ubwo ni ugupfa nkahambishwa ikara ibaze nawe umugore yabyaye hanze kandi uri umugabo ubwo se uba ukiri umugabo mu rugo nta kibazo rwose kuko hari igihe ugira gutya umugore wawe akarwara ibibyimba mu nda akarwara n'ibiki byose ugasanga ahora arwaragurika kubera ibinini bya onapo cyangwa seziranshinge rero muramutse muzanye guca umutsi niba ntacyo byatwara abagabo twabyubahiriza rwose twabikora nanjye naruboneza rwose ikibi ni uko nawe ntarabyaye icyo gihe habyara abandi ngewe nabireka kubyara abagabo rwose mu duca imitsi rwose tubyara abantu bakeya uruhare rwanjye ntabwo naboneza urubyaro bitewe n'uko baba bafunze burundu ariko umudamu bamushyira muri onapo bakamutera agashinge k'imyaka itanu cyangwa akarya ibinini imyaka itanu akaba yakongera akabyara aho urugero bafungiye burundu ntabwo nabyemera nanone burundu ntabwo byaba byiza ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza gufunga burundu umugabo ni abagore ntibagomba gufunga urubyaro ni umugabo ufunga urubyaro ubundi ese kuki twakumva ko ibyo bintu byose bizajya ku bagore nabo ni abantu natwe reka tubafashe
nyuma yo kumva ibitekerezo by'abagabo n'abagore nawe uduteze amatwi dusangiza igitekerezo cyawe ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo imibare iherutse gutangazwa na minisiteri y'ubuzima mu rwanda igaragaza ko umubare w'abagabo bitabira kuboneza urubyaro ikiri hasi cyane dore ko abasaga agati ibihumbi bitatu aribo bamaze gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu buzwi nka vasectomy ese ubu bwitabire buke bw'abagabo bwaba buterwa n'iki dr sebucaca joelle ashinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc yaganiriye na david hitimana ku bijyanye no kuboneza urubyaro ku bagabo ese ni iyihe nama agira abagabo reka tubumve
nitwa joelle sebucaca nkaba nshinzwe ubuzima bw'imyororokere muri rbc kugeza ubu rero imibare uko igaragara ubu turi mu bagabo ibihumbi bitatu magana atatu na mirongo ine n'abandi twebwe twavuga ngo ntabwo ari benshi ariko nta n'ubwo ari bakeya kuko n'abatanga ubwo buryo bari ku bitaro ugereranije n'abatanga ubw'abadamu baba bari kuva muri kominote ukagera muri mu bitaro
ese ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ubundi bukorwa gute unatubwire niba aha nta ngaruka bugira kuko hari imyumvire ihari ko bugira ingaruka
nta ngaruka ku bagore dufunga imiyoborantanga ku bagabo tugafunga nanone imiyoborantanga rero ntaho bihuriye no kuba umugabo atashobora gutera urubariro cyangwa atashobora gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiriye rimwe na rimwe rero kubera haza abagabo bakuze kandi iyo uko ugenda ukura niko n'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugenda bugabanuka rimwe na rimwe bishobora guterwa n'iyo mpamvu ariko umugabo wakoze vasectomy atera urubariro nk'uko bikwiye ndetse akanabikora ntacyo yishisha byagombye rero kurushaho kuba byiza aho kuvuga ngo byanze iyo myumvire ntaho ihuriye n'ukuri kuko barahari abagiye babikora kandi bakatubwira ko nta kibazo byateye
ubu buryo bwizewe ku kihe kigero ubu buryo bwizewe mirongo icyenda n'icyenda n'ibice Eh, kuko em, akenshi ntabwo ari ibintu byinshi bikorwa eh, ni umuyoborantanga kandi umugabo akomeza ku- gusohora nk'uko bisanzwe eh, ahubwo icyo tuba twafunze ni intanga ariko amasohoro yo akomeza gusohoka ku mubare wari usanzwe kandi akatera urubariro nk'uko nabivuze ni ukuvuga organijenito ziba zikora neza nta kibazo icyo nabwira abagabo bagenzi banjye ni uko ubu buryo ni uburyo bwiza ni uburyo umuntu akora kugira ngo afashe umudamu we kubwitabira ni byiza eh, binagaragaza yuko ufite uruhare mu kubyara kuko akenshi usanga abagabo bikunda bavuga ngo si wowe ubyara genda eh, bakubonereze ariko ntabwo umugabo nyamugabo navuga umugabo uyobora urugo yagombye kuvuga iryo jambo Eh, ariko ndagira ngo mbabwire yuko eh, ntabwo twese twa- twafata ubu buryo kuko abagore bafite uburyo bwinshi no kuherekeza umugore wawe kamushyigikira muri gahunda yo kuboneza urubyaro nawe uba waboneje urubyaro niyo mpamvu abagabo nongera kubararikira eh, gufasha abagabo babo abagore babo muri iyi gahunda eh, kandi muri porosesisi zose
arakoze dr sebucaca joel ushinzwe ubuzima bw'imyororokere mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima nshuti bakunze b'ikiganiro ejo niyumviye ko kuba umugabo yaboneza urubyaro nta ngaruka bigira ku bijyanye n'urugo rwe nawe uduteze amatwi udusangiza igitekerezo cyawe ese utekereza iki ku buryo bwo kuboneza urubyaro bwo kwifungisha burundu ku bagabo twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nubwo abantu hanze aha batumva kimwe uburyo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo buzwi nka vasectomy mugenzi wacu marie claire isingizwe yaganiriye na onesfor umwe mu bagabo bakoresheje ubu buryo ndetse n'umugore we solange maze bamubwira ko bishimira ko byatumye umuryango wabo utera imbere reka tubumve
nabitekerejeho umwaka n'igice kubera ko umudamu wanjye yabonezaga urubyaro kubera nabona ingaruka zimugeraho arwara acika intege agira ata akambwira ko impamvu ibitera ari uko aboneza urubyaro ndavuga nti kankuruhure ariko kubitekerezaho byantwaye igihe kirekire ubwo tubiganiraho ni uko mbishyira mu bikorwa hashize igihe kingana iki uboneje urubyaro nk'umugabo muri uru rugo hashize umwaka n'igice ese kugeza kuri uyu munsi haba hari ingaruka kuba waraboneje urubyaro bikugiraho kugeza ubu nta ngaruka n'iyi namba byari byangiraho mba muzima nkora akazi nk'uko bisanzwe nge- nta kibazo kereka niba zisaza nyuma ariko muri uwo mwaka n'amezi atandatu nta ngaruka zari zambaho ubona byaratanze umusaruro ki mu muryango wawe umusaruro byatanze ni mwinshi kuko umudamu wanjye kubera ubwo buryo yakoreshaga ntabwo yakundaga kumfasha imirimo kubera yuko yahoraga arwaye afite imbeho agira ate ariko aho nafatiye njyewe icyo cyemezo twashize hamwe kugeza ubu maze kugera ku bintu bishimishije kuko imirimo nakoraga hanini nayikoraga njyenyine ariko ubu aramfasha tugafatikanya kandi ikibazo azi ko nagikemuye nta gakinyikenga nta kinyishisha dushyira hamwe ku buryo ngeze kuri byinshi muri uwo mwaka n'igice kubera ingufu zanjye nawe nakubwiza ukuri ko umaze kugera ku bintu bigeze hafi nko muri miliyoni ebyiri n'igice inani mu giturage mbikesheje njewe nawe kubera gushyira hamwe mu gihe icyo gihe ntabyo twe twakageze nicyo cyiza mbona bingejejeho kandi urugendo ruracyari rurerure turacakomeje Ah, hari abajya bavuga bati iyo umugabo yaboneje urubyaro gutera akabariro ntabwo bigenda neza wowe iki ngicyo kivugaho iki nk'umuntu wabyikoreye njyewe nk'umuntu wabyikoreye nta kibazo nguyu umudamu wanjye ngiye kuri njye numva imibonano mpuzabitsina numva ari nk'uko bisanzwe kugeza ubu numva nta kibazo nabagira inama rero yo kwikuramo izo myumvire ubishaka akumva ko nta kibazo nta ngaruka zirimo namugira inama rero yo kwikuramo izo myumvire z'ibigambo bagenda bumva hanze ngo umuntu aba yarabaye inkone ngo umuntu aba y'igicucu ngenda byumva ibyo rwose babyikuremo ni uko nabo bagane kuboneza urubyaro nk'abagabo ni nabyo byiza ni naho tuzagira ku iterambere rirambye nk'igihugu cyacu Mm.
Ah, turi kumwe n'umudamu wawe mama mwiriwe neza Ah, kuba umugabo wawe yarafashe icyemezo cyo kuboneza urubyaro wabyakiriye ute narabyishimiye cyane kuko yaranduhuye twagize ibyishimo mu muryango bidasanzwe Ah, uragira uti yaranduhuye narabyishimiye nta mpungenge wagize njyewe nta mpungenge nagize kuko ntabwo kuboneza urubyaro bireba umugore gusa bireba n'umugabo kuko uruhare rw'iterambere ni twese umugore n'umugabo Ah, reka tubashimire mwakoze cyane kutwakira mu rugo rwanyu Eh, namwe murakoze barakoze onesphore na solange bamaze imyaka cumi n'itanu babana ndetse bakaba banafitanye abana batanu bakaba kuri ubu bakora ubuhinzi bw'inyanya ndetse n'ubworozi bw'amatungo magufi ku buhamya bwabo batugejejeho reka noneho dufate umwanya twumva indirimbo ya aline sano yise ubwo ngukunda turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro
hari igihe umuntu abura uko agira agahitamo imirimo ukundi akabaho ubuzima bwe bwose azi neza yuko ari amabura akindi ye narahiriwe ye narahiriwe kwitwa umukunzi wawe bintera kumva nta muntu wabundusha kunezerwa kw'isi urwo ngukunda si amabura akindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza ndabunwa no kugukunda bimbera byiza nko guhumeka kugendana nawe agatoki ko kandi iryo shema nambara nkumva ndaberewe Jye narahiriwe Jye narahiriwe Jye narahiriwe kwitwa umukunzi wawe bintera kumva Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
Samabura kindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira urwo ngukunda samabura kindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza ngukunda samabura kindi urwo ngukunda ntiruteze kuzashira Yeah. ntiruteze kuzashira Yeah. rutuma umutima wanjye utera neza oh ntiruteze kuzashira Mhm. rutuma umutima wanjye utera neza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nshuti muduteze amatwi mu masegonda make cyane turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri aho mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwari kumwe nanjye edi rwema naho uwashyize hamwe ibiganiro ni fasile